Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi mu rwanda indwara ya virusi ya marburg imaze guhitana abantu batandatu hagati aho ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri icyo gihugu yategetse abakozi bayo bose gukorera mu rugo kubera iyi virusi nubwo minisiteri y'ubuzima mu rwanda ibwira abaturage ko nta gikuba cyacitse mu gihugu akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso umuriro ukabije kugira umutwe ukabije cyane kubabara mu ngingo no mu mikaya ugacika intege cyane no kuba wacibwamo kuba waruka cyangwa se wahitwa utarabigira ntabwo aba yanduza abandi uyu ni minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr sabe sanzimana leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yagabye ibitero bibiri muri siriya bigahitana abarwanyi ba leta ya kisilamu barenga mirongo itandatu muri uku kwezi kwa cyenda igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye mogadishu mu murwa mukuru wa somaliya cyahitanye abantu batandatu abandi icumi barakomereka amakuru arambuye ni mu kanya gato igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kuri iki cyumweru cyatangaje ko cyagabye ibitero muri siriya ku ngabo za leta ya kisilamu zifitanye isano n'umutwe wa al qaida ibyo bitero byahitanye abarwanyi mirongo itatu na barindwi nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za amerika amerika iravuga ko ibyo bitero byagabwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa siriya ku wa kabiri bigamije umuyobozi w'umutwe wa huras eldin ufite imikoranire na al qaida n'abandi umunani amerika ishinja kuyobora ibikorwa by'intambara muri uyu mutwe ubuyobozi bw'ingabo za amerika kandi bwatangaje ko bwagabye ikindi gitero gikomeye tariki cumi n'esheshatu z'uku kwezi ku kigo cyitorezwamo n'abarwanyi ba leta ya kisilamu ahantu hihishe muri siriya rwagati iki gitero cyahitanye abantu makumyabiri n'umunani harimo abayobozi bane bo muri siriya itangazo ryasohowe n'igisirikare cya amerika rishyira ahagaragara ibyo bitero byombi ryemeza ko byashegeshe ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu isis leta zunze ubumwe za amerika ifite ingabo magana cyenda muri siriya hamwe n'abandi barwanyi batazwi umubare bagerageza gukumira umutwe wa leta ya kisilamu wa is ngo utongera kuzanzamuka uyu mutwe washegeshe iraq na siriya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane wigarurira ibice binini byaho
washington ijwi rya amerika igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye Mogadishu mu murwa mukuru wa somaliya gihitana abantu batandatu abandi icumi barakomereka mu karere ka shabel nk'uko byemezwa n'inzego za polisi n'ababibonye icyo gisasu cyari cyatezwe mu modoka iparitse ku muhanda hafi y'inzu iberamo imikino iri mu kirometero kimwe uvuye ku biro by'umukuru w'igihugu abagiteze ntibahise bamenyekana n'ubwo umutwe wa al shababu w'intagondwa za kisilamu ukunze kuba inyuma y'ibisasu nk'ibi cyangwa ibitero bigabwa n'abitwaje intwaro haba mu murwa mukuru wa Mogadishu cyangwa n'ahandi mu ihembe rya Afurika umuvugizi wa polisi y'igihugu ntiyakiriye telefoni y'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters wari ugamije kumubaza icyo abivugaho ahandi mu isoko ry'aborozi mu mujyi wa Johar nanone mu karere ka shabel rwagati igisasu cya bombe cyaturikanye umuntu umwe gikomeretsa abandi batatu nk'uko bashir hassan uyobora polisi muri ako gace yabitangarije abanyamakuru al-shabab imaze imyaka ishaka guhirika ubutegetsi buriho muri somaliya ngo ishyireho ubwayo bushingiye ku mahame n'amategeko ya kisilamu amatsinda y'abakora ubutabazi basubukuye ibikorwa byo gushakisha abimukira mirongo ine n'umunani baburiwe irengero mu mpera z'iki cyumweru ubwo ubwato barimo bwarohamaga buvuye mu birwa bya kanore muri esipanye buhitana abantu icyenda abakora ubutabazi biriwe bashakisha ahegereye ikirwa cya el hiero kiri mu nyanja ya atlantika ariko kugeza ubu icyizere cyo kugira abo bashobora kurohora kiragenda kiyoyoka
Washington ijwi rya Amerika ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri we eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu rwanda virusi ya marburg yatangajwe ko yageze muri icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize imaze guhitana abantu batandatu abandi makumyabiri barayirwaye mu gihe magana atatu bahuye n'abayanduye minisiteri y'ubuzima imaze kubitangaza mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ku mugoroba wo kuri iki cyumweru hagati aho ambasade ya amerika muri iki gihugu yategetse abakozi bayo gukorera mu rugo mu rwego rwo kwirinda aka kaga asumuta akaboyi yari ahari mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku mugoroba we kuri iki cyumweru minisitiri w'ubuzima dr nsanzimana sabe yavuze ko icyorezo cya mariburu kimaze guhitana abagera kuri batandatu mu gihe abagera kuri makumyabiri aribo bamaze gusanganwa iyi ndwara naho abagera kuri magana atatu nibo bamaze kumenyekana byerekana ko bahuye n'abarwaye iki cyorezo minisitiri w'ubuzima yavuze ko ari ubwa mbere iyi virusi igeze mu rwanda ariko ikaba isanzwe izwi kuko yagiye iboneka mu bihugu bitandukanye minisitiri w'ubuzima dr nsanzimana sabe yabajijwe niba ibikorwa bitandukanye byo mu gihugu cyangwa ingendo zihakorerwa bizahagarikwa nk'uko byagenze mu cyorezo cya covid cumi n'icyenda akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso umuriro ukabije kugira umutwe ukabije cyane kubabara mu ngingo no mu mikaya ugacika intege cyane no kuba wacibwamo kuba waruka cyangwa se wahitwa utarabigira ntabwo aba yanduza abandi turakubwira ngo niba ufite ibyo bimenyetso wibikomezanya ujya muri ya mirimo ahubwo ni wowe dukeneye yuko baduhamagara cyangwa se ku ivuriro rikwegereye kugira ngo banaguhe na cya gipimo iyo bubonetse dushaka abo mwahuye nibwo buryo rero iyi ndwara ishakishwamo rero abantu be gukuka umutima ko ahenshi kiri turasa nk'abatangiye kuhabona imizi yacyo yose kugeza ubu minisiteri y'ubuzima igaragaza ko iki cyorezo cyabonetse bwa mbere ku mavuriro anyuranye cyane cyane akomeye mu gihugu ivuriro ryitiriwe umwami faisal chuk n'ivuriro rya kanombe minisitiri w'ubuzima yumvikanishije ko abantu batandatu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo abenshi ari abaganga cyane cyane abakora mu havurirwa indembe kugeza ubu iki cyorezo kije gisanga ikindi cy'ubushita bw'inkende nacyo kitarashira leta y'u rwanda ikagaragaza ko ibi byorezo byombi ikomeje guhangana nabyo ikirango cya mbere cy'uko dufite ibyorezo bibiri nibyo turi guhangana n'icyorezo cya mpox ubu hajemo ikindi ariko amatsinda ari guhangana nabyo twakoze ku buryo hatagira ikibangamira ikindi ariko biranumvikana ko ahari gushyirwa imbaraga cyane ari kuri iki ngiki ariko mpox nayo ntabwo tuyibagirwa birongera imbaraga biradusaba yuko dukoresha ubushobozi dufite ariko kugeza ubu nta kibazo ababikora barahari kandi bari kubikora uko bikwiriye ku bijyanye n'ahatangiye gufatwa ingamba zirimo kwambara agapfukamunwa dr nsanzimana yemeje ko ntaho bihuriye no kwirinda iki cyorezo kuko iki cyorezo kitandurira mu mwuka uburyo bwo kuyirinda akaba ari ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara n'ubwo leta y'u rwanda ikomeje gusaba abanyarwanda gukomeza imirimo yabo kugeza ku yandi mabwiriza ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yasabye abakozi bayo gukora bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kubera icyorezo cya mariburu cyagaragaye mu rwanda itangazo ryashyizweho ahagaragara na ambasade y'amerika mu rwanda risaba abayikorera bose gukorera akazi kabo bifashishije iyakure guhera ku wa mbere tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cyenda kuzageza itariki ya kane z'ukwezi gutaha kwa cumi itangazo ry'iyi ambasade rikomeza rivuga ko serivisi zatangwaga bisabye ko umuntu ajya kuri ambasade zibaye zihagaritswe leta y'u rwanda ivuga ko ifite ibikoresho bihagije yifashisha mu gupima iyi ndwara ndetse n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu rwanda oms yavuze ko oms yiteguye kohereza mu rwanda ibikoresho byo gupima ndetse n'inzobere zizafasha abaganga b'abanyarwanda mu guhangana n'iki cyorezo kugeza ubu kidafite umuti ndetse n'urukingo abanduye iki cyorezo kugeza uyu munsi leta y'u rwanda niyo yishingira ubuvuzi bw'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa na mugenzi wacu ejeni mukankusi ndabasuhuje ndi eugenia mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima ese wari uzi ko kumara umwanya hanze bishobora gufasha cyane mu mibereho yacu haba mu ntekerezo no ku mubiri ibyo ni ibikubiye mu bushakashatsi bw'isomero rikuru ry'ubuvuzi muri amerika national library of medicine inzobere zivuga ko ibidukikije bibasha kuvugurura ubuzima bwacu bwo mu mutwe kandi bigafasha mu kugabanya umuhangayiko impumu n'uburakari ibidukikije kandi binafasha mu mimerere myiza yacu ku mubiri binyuze mu kugabanya ikigero cy'imisemburo ya cortisol izanwa n'umuhangayiko no kwikaya cyane kw'imikaya ndetse n'ibindi ubu bushakashatsi bumaze igihe kirekire bwerekana ko kumara umwanya ahantu hatoshye hari ibiti cyangwa se ku mazi bishobora gukumira indwara y'umutima
gutura mu mijyi aho utabasha kubona ahantu hateye ibiti hatoshye cyangwa se inzuzi n'ibiyaga ni bibi ku mutima wawe nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ry'ubuvuzi rya Feinberg muri kaminuza ya Northwestern muri Amerika
abitabiriye ubushakashatsi batabasha kugera bene aha hantu hombi cyane cyane abatuye mu bice bikennye bari bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'ukuziba kw'imijyana igeze amaraso mu mutima ukuziba kw'imijyana bishobora kuba ikimenyetso nteguza cy'indwara y'umutima ishobora gutera uguhagarara k'umutima ubushakashatsi bw'igihe kirekire bwatahuye ko ibyo bikunze kuba cyane ku birabura batuye mu bice bikennye ku rundi ruhande gutura aho ubasha kubona ibidukikije byo bifite ingaruka nziza ku buzima zishobora kugabanya umuvuduko wo gusaza
ibi bidukikije ni ingirakamaro kandi bitanga umwuka mwiza wa ogisijene bikawuyungurura ndetse ntekereza ko icy'ingenzi kuruta ari uguteza imbere uburyo tubana nabyo ugakora siporo izo mpamvu zose zishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe
ibyavuye muri ubu bushakashatsi ntibitangaje kuri Heidi Schreiber Pan umuganga utuye Maryland ukunze akenshi kujyana abarwayi be ahantu hari ibidukikije So much... hari ibihamya byinshi bishimangira ko iyo umubiri w'umuntu uri ahantu ahura n'isi y'ibidukikije kamere imisemburo izanwa n'umuhangayiko iba iri hasi ndetse n'umuvuduko w'amaraso ukagabanuka
ubu bushakashatsi bwakurikiranye abantu hafi ibihumbi bitatu mu gihe kingana n'imyaka makumyabiri n'itanu uhereye mu w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ababukoze banzuye ko kuba hanze y'inzu kenshi bisobanuye ko abantu baba banakora siporo ikintu cyiza ku buzima
iyo abantu bari hanze ari naho buturo bwa mbere bwacu dusa n'abakoresha umubiri cyane nicyo umubiri w'umuntu ukeneye rero hari akamaro kenshi kabyo ku mikorere y'umutima gukoresha gusa umubiri umwanditsi w'ubu bushakashatsi hu avuga ko isesengura rye ritanga ibimenyetso bishingiye ku bumenyi byerekana ko byagira akamaro kuri za guverinoma n'abashinzwe igenamigambi ry'imijyi bashatse uburyo bwo kunoza uko abaturage bagera ku byanya bitoshye bikungahaye ku biti n'amazi cyane cyane mu bice bikennye
gwen fried ni umuvuzi wifashisha ibimera ku kigo glass garden mu ivuriro nyu medical center akaba n'umukozi mu muryango project find wita ku bakuze mu mujyi wa new york aratubwira zimwe mu nyungu ibidukikije bifite ku buzima n'uburyo ibimera bishobora kugira ingaruka nziza mu mibereho yacu
nibwira mbere na mbere ko twese mu isomo rya siyansi tukiri bato twize ko ibimera bisukura umwuka ko byongera umwuka mwiza wa ogisijeni biregera uhehere ariko hari urwego rw'ubushakashatsi runerekana ko kuba ahantu hari ibimera ahantu heza mu gace utuyemo nabyo bikongerera ishema no kumva utekanye ubuvuzi bushingiye ku bimera n'ikoreshwa cyangwa imibanire y'umukiriya umurwayi umuturage se n'ahantu hari ibidukikije kamere aho aba afashwa n'umuganga wabihuguriwe waba ari umuntu usobanukiwe neza uburyo bwo kubyaza inyungu ibyiza biri mu bidukikije kamere ibyo bigakorwa bishingiye ku kubaka umubano ushingiye ku buvuzi kimwe mu bintu by'ingenzi kurusha ibindi ni isano n'ubucuti umuganga afitanye n'umurwayi n'umuntu arimo kwitaho icyo rero nicyo cy'ibanze hanyuma umuganga wabihuguriwe neza wabyigiye amenya uburyo bwo kugera kuri ubwo bucuti kubaka iyo sano ibyo bimaze kuba umuganga amenya uburyo bwo kubyaza umusaruro ibyiza biri mu bidukikije ibyo birimo uguturisha umuvuduko w'amaraso ugabanya ugutera cyane k'umutima uwabasha kwibyaza umusaruro agategura gahunda cyangwa igikorwa kijyanye neza n'ibyo umurwayi akeneye kandi ibyo bikorwa ku murwayi wese imyaka yaba afite rero iyi gahunda y'aha ku kigo nyu langon health yahozeho na mbere ikorwa mu bitaro mu buryo runaka kuva mu ntangiriro za mirongo irindwi icyo dukora dufasha abarwayi tuba turimo kwitaho mu bikorwa by'ubuvuzi bishingiye ku bimera no ku bidukikije ubu dukorana n'abaganga bita ku ngingo z'umubiri abafasha abantu bafite uburwayi bwihariye n'abafite ikibazo cyo kuvuga dufatanya gutanga ubuvuzi kandi akenshi ibyo bigera neza ku ntego nahoze mvuga mbere rimwe na rimwe abantu birabagora kuba bakomeza gukora ikintu mu gihe kitarimo gutanga umusaruro bwangu kandi niba watatanya igikorwa gishingiye ku bidukikije kamere aho babasha kubona ko urimo gukora ikintu kimenyerewe nibwira ko igikomeye cyane tubasha kubona nk'inyungu ziri mu buvuzi bwifashisha ibimera ariko twe nk'abaganga tuba dukeneye kuvura umurwayi wese uko yakabaye abantu ntituri nk'imodoka aho itoboka ipine ukarihoma byongera igakomeza urugendo rwayo ibice by'umubiri w'umuntu byo birunganirana intekerezo ze umubiri we ibi byose birakorana kandi ibyo ubimenya iyo ushize umuntu mu bihe bimuhangayikisha wenda se bishyira ubuzima bwe mu kaga hari ikintu se mu buzima bwe cyahindutse gihutiyeho biramusaba kongera gusuzuma ibintu byinshi ibyo bikaba ari ukubasha kwinjiza ibidukikije muri ibyo kugira ngo abashe kubona ubuzima hafi ye aniyumvishe ko hari icyizere cy'ejo hazaza ibyo ni ingenzi cyane kubera ko bibasha guha ubuzima icyerekezo ibidukikije biragutse gusumba cyane twebwe twese byari bihari na mbere yacu kandi hari icyizere ko tutabizambya ngo tubyangize na nyuma yacu bizaba bikiriho tubasha rero ibyo kubyegereza abantu bashobora kuba babikeneye cyane abantu batabasha kubyigezaho bo ubwabo ni ikintu cy'ingenzi cyane wizera ko ibimera byo mu nzu byafasha mu kongera ubwiza bw'umwuka duhumeka none utekereza ko kugira ibimera iwawe byaba bigira ingaruka ku buzima n'imibereho yawe ku rugero rungana iki ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Nairobi muri kenya kuri iyi ngingo
nkunda rwose ibidukikije rero biravura cyane rwose mbyuka mu gitondo nkareba ibara ry'icyatsi ry'ibimera nkumva ndaruhutse hanyuma nkatangira neza akazi k'umunsi
kuri ubu nta kimera mfite mu nzu iwanjye ariko hari ibyo nteganya kuzana birimo nka cactus n'ibindi bituma mu nzu hasa neza bikanongera ubwiza bw'umwuka mu nzu
ntera ibimera mu nzu mu rwego rwo kuhategura bishobora no kongera ubwiza bw'umwuka mu nzu yanjye n'agahumuro keza k'indabo
njye nkunda indabo ziteye mu nzu ariko ubu ntazo mfite bitewe n'akazi nkora ariko nzi agaciro k'indabo cyane cyane mu gusukura inzu yawe zivanamo umwuka mubi wa karubone hanyuma ukabona umwiza wawe ogisijene
nifuza ko umunsi umwe wenda ningira inzu yanjye ahari nazazishyiramo
ni mama wazizanye mu nzu ni umubyeyi ukunda indabo rero hari izihari iwacu imuhira kandi zituma inzu igaragara neza
sinibwira ko hari uburyo namenya ingaruka zingiraho ariko zituma mu nzu hasa neza nzi ko ibimera bitanga umwuka mwiza wa ogisijene bitanga umwuka mwiza ibintu byiza ku buzima
nibwira ko ari ukuri nakunze guturana n'abantu bahinze indabo mu nzu zabo kandi umwuka w'imbere mu nzu urushaho kuba mwiza ikindi kandi ibimera biguha kumva hari inshingano ufite nk'umuntu akazi kenshi kose waba wagize wiyumvamo ko hari ikintu kigukeneye ngo kibashe kubaho
ntekereza ko mu nzu hashobora kuza umwuka mubi ariko nkabasha kubona umwuka usukuye uvuye ku bimera
simbibona uko kubera ko ntekereza ko ibimera ari byo biduha umwuka mwiza rero ahari byashoboka sinibwira ko ariko biri
mu gihe ubwoko bushya bwandura cyane bwa virusi ya mpox ubushita bw'inkende burimo gukwirakwira ku isi inzobere ziravuga ko hari abantu barimo gukwiza impuha ku bijyanye n'iyi ndwara
ubwoko bushya bwandura cyane kandi bukomeye bwa virusi yihinduranyije y'ubushita bw'inkende burimo gukwirakwira hirya no hino ku isi nyuma y'iyaduka rikomeye ry'iki cyorezo muri afurika virusi nshya yihinduranyije yagaragaye bwa mbere mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize ibonetse mu bakora uburaya mu birombe by'amabuye y'agaciro by'ikamituga muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki ya cumi na kane y'ukwa munani muri uyu mwaka ishami rya loni ryita ku buzima oms n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo batangaje ko mpox ari icyorezo cyibasiye urwego rw'ubuvuzi ku isi gisaba ingamba zihutirwa eric amuga umwe mu bakoresha cyane urubuga rwa x aho azwi cyane ku izina rya amerix yashinje wemeshi kuba umutwe w'abagizi ba nabi ndetse asaba abamukurikira bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda kwigomeka ku ngamba z'ubwirinzi uyu muryango watanze ati mpox ni ikinyoma mwiyubahiriza mu byange Pfizer irashaka kuvidura ububiko bw'inkingo zayo za covid cumi n'icyenda nyuma y'aho abantu banze kuziteza abategetsi ba afurika bamunzwe na ruswa barashaka kurangaza rubanda ku myigaragambyo ya jenjede irimo gututumba mpox ni ikindi kinyoma cy'abagome ba wemesh ibi ni ukubeshya ngo nubwo ari ibinyoma bwose ibivugwa na amuga ahamagarira abantu kutubahiriza inama bahabwa na oms ku ndwara ya mpox no kwita urukingo rw'indwara igihuha biri mu makuru atariyo arimo gusakazwa ku rubuga rwa x akwirakwizwa n'abarwanya ikingira babarirwa mu bihumbi kandi akagera kuri za miliyoni z'abakoresha uru rubuga
ikiganiro cyacu cya none ni aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zabafasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi mugumane n'ijwi ry'amerika ku muyoboro wacu wa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
yewe mada aha nuko kuhacururiza ari byiza kuri bizinesi yacu mbonye bigenda pe mba nkubwire ahubwo nzashaka kandi kameza njye ntereka hariya noneho shiraho n'ibindi bicuruzwa udushire ko ntibyama njye murambona umenga hariyo abakiriya baza babibaza ako gatekerezo ko gucuruza imbuto ni keza nawe nzajya nzitunganya noneho nzifunge nko muri twa dukombe twiza tumwe tuba dufite udupfundikizo ku buryo abantu baziguze ntibagenda birira mu modoka nta kibazo kandi ibyo ni byo burema numva abagenzi babikunda Yego.
mada mva kora haka
shoferi wa kombo taxi ntugeraho karibu karibu kiriya wanje shoferi rwose karibu kabisa wosi nisogelee usisogelee hata gari yangu Eh?
Eh, mama Sawa.
eh, ni sawa Eh, Niweke nipatie tena kuzile boshete unipatie kuzile zile nipatie ni sana nilikuwa napita nilikuwa na kufrontia Eh, njozi mimi nataka kabisa.
shofe ni ukuri wihangane jewe zamperanye ni ukuri Ab- abantu bose baraca ngaha anye bakazitora urumva zihera n'ingoga Ah, maki nilikuwa nishazipenda we ziona eh? tena niko na watu wenye walizipenda nao wanazingua Hivi nafanya nini?
ngewe wambwiye ushaka boroshete zingahe ishorera mugenzi wanjye ngaha uzi ukuntu izi boroshete ziryoshye ahubwo nguhe zingahe ni kazi ngaro dore uyu ni umwijima wewe nishakwambia usinisogelee hata sogeza ile maboshete yako ya mabala na mikoshi kule shofe erega twese ngaha madame mie nishakwambia hivi sitaki kufa ningali mdogo wa ndugu wace gupfa wishwe se Ushanisikia.
niki ariko ibyo uri kuvuga ni ibiki koko ko ntabyumva iyi maburushete ya muhumuro depuis zamani Ziwapi?
siwezi uko nanisikia bie siwezi hata ita mkinywa wangu na vile mnatiaka mwile masumu zenu mnataka tu mutumalize huku tu Ah, nisogelee pale ariko urabona urabona uhandebera
shofe ibyo bintu ukoze si byo na gato kwanza ibyo bintu uri kuramwagiriza ntibinafise n'ishingiro na ntoya madamu Nta soni.
ihore kamuve n'uruhande ahubwo tutavaho tunaserera ndiyo nawe peko naye kama niko nasema kweli vyote niko nasema ni vrai hakuna hata mtu wa mairesho mwenye anatakaka kule vitu vya muhumuro juba nataka masumu juu tubatuue wumva abanyamuhumuro bafise inyungu iyihe yo kuza kubaroga mwebwe kandi ariko rudandazwa bariko barakora mama yako sawa bayuwe kabisa Oya.
banachukia waetranger sana tena sana sana she batu babugu eh. habapendaki hata babona ko banafa banyaka bile bitu yabo banakuwa banatamu masumu juu batuue batumalize eh. kwanza mi siyo hivi niko najidiskite jua nini bon hivi mi nakosa brushete sitakosa vyote acha kwani kwani nachukulia yangu na mwinzi basi ni fair eh. mtu akosake vyote Mm, mm, mm, mm, mm. mama wiko ya butamu hivi Mm, mm, mm. Ah, ah, monsieur mbona uko unaniangalia sana nataka nikupatie ariko si ushaka icyo mi sichangiaka na bauaji mia siwezi hata mama mi nataka kuuza mm, ndakuuza zingine tano kamata kwa franga Mm, angalia franga Mm, mm, kamata gonga mperetse mperere akayabagu mi sina taboga basi wako wa muhumuro eh hawezi niua Wewe.
eh, sunaona hawezi nifaa kitu make sina taboga yako hata na namna vifaa hivyo tujue u- u- u papa ayue kama hatuna bezo ya vitu yavo huku mm. kwanza ni- ni- nipatie nipatie hata ngapi nazibeba zote eh, ndazilipa zote kabisa kamata kwani tafute kwa franga Byose, byose.
Ah, nini urakaza kabisa munishangalie lakini mama huu papa iko sawa haiko mwenda bazimu eh? Hai, iko bia mkichwa anagonjwa ananishukuru na japo mi sita- sikamata hata minti yake mi eh?
urangije ehe ndakwereka hindukira hariya inyuma yawe eh? usubire na hariya inyuma urababona bajya bose bariko baradandaza birukanga inyuma impande y'amamodoka twese turangurira uyu mugabo w'umuhumuro Eh? Eh, ari ibigori ari broshete byose ni ibyiwe ngoya kwanza uko nindanganya sindiwe ariko kweli eh?
ndakubeje riki niwe patro ngaha icyo kigori uhejeje kurya ngo cari kiryoje utanguye gucira i- wamaze kumira none guhava ucira utwuriye ubunyene zimwe zo mu gatondo u- u- uhava uzicira cyangwa i- izo umaze umwaka wose uza urarya kuca ngaha anye iminsi yose nazo urazicira Ma- na zile zinikula usubuhi zilikuwa za kwa upa neza cyane none wapfuye
madamu wapfuye madamu murekera isomo yaryumvise rwose
amacakubiri cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu by'umwihariko ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe mu kiganiro muri sanga aho tuzaba tuganira ku ngingo irebana na bamwe mu borozi basabwe kuba bimuye ibikorwa byabo by'ubworozi bakoreraga mu mujyi wa kigali ku wa mbere saa kumi z'i kigali n'i bujumbura niho rero tuzaba turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'umujyi wa kigali kugira ngo badufashe gusobanukirwa n'uyu mwanzuro abashaka kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo murararitswe haba ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu viwa akadomo komu cyangwa ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu viwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
kwamukitweri nono uko bukeye uko bwije niyo n'indwara mu zindi n'indwara iturushe nzoja nzoja ku gasozi kakure sabe imana isumba byose indemeshe mbere nk'abandi ntiri nungu nirungurano inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi Namahirwe Mm, oh, oh. kwisi uyo yameza amenyo umutima ukunda ukundishijwe Ah, ijana